murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yo mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru turahera kuye mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru leta ya uganda ejo yatangaje ko ingabo zayo zizaguma muri repubulika ya demokarasi ya kongo igihe cyose gikenewe kugeza zitsinze abarwanyi b'umutwe wa kisilamu wa adf urwanya ubutegetsi bwa perezida yoweri museveni w'icyo gihugu ubutegetsi bwa uganda bwavuze ko buri mezi abiri hazajya hakorwa igenzura rigamije kureba aho ibi bikorwa bigeze uganda na kongo byatangije igikorwa cya gisirikare bifatanyije cyo kurwanya abagize uyu mutwe ariko kugeza ubu nta byinshi baratangaza ku ngano yacyo cyangwa igihe kizamara nubwo hari abakomeje kunenga kuba ingabo za uganda ziri ku butaka bwa kongo amakuru yatangajwe n'abantu babiri bo mu nzego z'umutekano za uganda kongera kwemezwa na kimwe mu bitangazamakuru bikorera muri icyo gihugu avuga ko kugeza ubu abasirikare igihumbi na magana arindwi ba uganda aribo bamaze kwinjira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za adf zifitanye isano n'abarwanyi ba leta ya kisilamu minisiteri y'ingabo ya uganda ntiyemeza umubare w'abasirikare yohereje ariko yavuze ko yohereje abasirikare barashisha imbunda nto inini ibibunda bya rutura ndetse n'umutwe w'abasirikare bafite ubuhanga bwihariye mu by'intambara yavuze ko bazaguma muri uru rugamba rwahawe izina rya operation shuja shuja bisobanura intwari mu rurimi rw'igiswahili mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni umwanya wahariwe ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
reka tukwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye ijwi ry'amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu uyu ni umwanya mumenyereye tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo eko ukorera kigali mu rwanda iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejotheko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye mugisha doris uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku myumvire mu bakobwa bakora mu tubari
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
muri studio rero munyemerere nakire abatumirwa dufite amereye ndabona iburyo bwanjye hari umusore waratangiye twibwira uvuge ah, aho uturutse n'ibyo ukora ubundi dukomeze ikiganiro amazina yanjye nitwa munyaneza rugwiro prince nkaba ndi umunyeshuri ndangije umwaka wa mbere wa kaminuza ya murakoze cyane amazina yanjye nitwa danta uwel ndangije segonda vuba mfite poroje nyinshi nyine ndi kugerageza gukora nyine nubwo bitaragenda neza ya ngira ngo mwabumvishe neza aha ni umusore n'umukobwa dufite muri studio kano kanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku myumvire mu bakobwa bakora mu tubari
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo prince ndetse na donata bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari Uh, hari byinshi bigenda bivugwa aho usanga uh, umukobwa akora mu kabari uh, afatwa nk'indaya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye Uh, umukobwa ufa- ukora mu kabari uh, umufata gute donata murakoze cyane njye ku gitekerezo cyane uko mbyumva umukobwa ukora mu kabari nta kintu bitwaye ni byiza cyane aba ari gukora kugira ngo aziteze imbere njye ntabwo nu- ntabwo nemeranya na mugenzi wanjye kubera ufite n'izihe n'izihe ngingo Eh, hari zikurangira?
ingingo ebyiri ninza ko umwanya ndazisobanura twagendera ku bijyanye nk'umuco cyangwa imyumvire abantu bafite hanze kuno umukobwa amufata na risike ahura nazo muri ako kazi Eh, mu kabari umukobwa ahura na risike nyinshi cyane Eh, tugendeye ku ya mbere buriya kugira ngo umukobwa ajye gukora mu kabari bamubwira kugwa neza ku bakiriya none ibaze kugwa neza cyane cyane ku mukiriya nk'umuntu wasinze harimo cyane cyane ihohotera rishingiye ku gitsina ku mubiri ni ibintu ahura nabyo kandi ni kenshi twumva amakuru nakumva ngo umu- ngo umukobwa ahure n'ihohoterwa ngo ba- cyangwa atanze ikirego ngo amuhohoteye mu kabari kandi ibyo bintu turabizi ko bibaho nk'ibyo rero bahura nabyo ariko nta hantu yajya kureba kuko ako kazi niko kaba kameze numva ko umukobwa ahura n'ingaruka nyinshi kandi akenshi ntabwo abona hano abivugira kuko mu kazi akenshi ibyo bari babwiye ngo mujye mwitwararika gutya kandi urumva hari ikintu donata ko ndeba nshiragaje hari ikintu ushaka kuvuga ku ku byo Ya, mugenzi wawe hari avuze?
ikintu ushaka kubivugaho ubundi baravuga ngo nta kintu kijya kiza mu buzima bwawe kitakuvunnye Ah, ntekereza yuko iyo umuntu agiye mu kazi ajyana intego zitandukanye ntabwo mu kabari umukobwa ashobora kuba indaya kubera yuko no mu buzima busanzwe ahantu hose haba hari abagabo ntekereza yuko niba ugiye mu kabari ufite intego uvuga ati njye ngiye gukora nshaka kuzakora bizinesi yanjye cyangwa nshaka kuzayagura hari n'uburyo ashobora kuba ayikoramo afite n'ibindi bintu byinshi akora ariko akayikora mu buryo bwo gukuza akazi ke ntabwo waba indaya ahantu hose haba hari abagabo ntabwo ari mu kabari gusa rwose ntabwo mbyemera
mukomeje kumva impande zombi icyo zivuga kuri iyi topiki yacu cyangwa se iyi nsanganyamatsiko yacu ivuga ku myumvire abantu benshi bagira ah, ku bakobwa bagen- bakora mu kabari Ah, reka dufate umwanya twumve ubuhamya turagaruka mu kanya ah, muri studio buri umwe agira icyo atubwira
mu kiganiro ejo turi kumwe na emerien akaba ari umukobwa ukoraga mu kabari ariko mu minsi ya vuba nibwo akavuyemo ahindura imirimo aratubwira zimwe mu ngaruka yagiye ahuriramo nazo muri iyi mirimo yo gukora mu kabari harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi ubwo n'ubundi nakiraga abakiriya noneho hari abagabo bazagamo hakazamo abasore bakaza ubwo baba bahageze bakamfata ku kibuno bakamfata ku mabere mbese bagashaka ngo banjagajage hose bakankorakora noneho ubwo na bosi wanjye yabaga ari kubireba nkabona nabyitayeho nagerageza kubiyama akavuga ngo nshaka kumwirukanira abakiriya ngo kandi amafaranga membwa ngo nibo bayazana ngo ubwo nimbirukana ntabwo nzajya membwa ngo nibagenda bagabanuka ubwo bikamera gutyo narangiza nkatuza nkabura icyo nkora kuko nabonaga nta handi nakura amafaranga nta n'akazi kandi nateganyaga vuba mfite imyaka cumi n'irindwi ibyo byabaga buri munsi se cyangwa ni rimwe na rimwe ntabwo byabaga buri munsi ariko rimwe na rimwe byabagaho hari umupapa nibuka umwe waje yari abyibushye afite n'uruda runini mbona ari mukuru watangiye no kuzana imvi yarangiza akankora ku kibuno ngo sheri ngo shushu ndetse akambwira amagambo menshi nkamubwira ati ndakwiyamye mbabarira ibyo ntabwo ari byo byanzanye akavuga ati ariko ugomba kutwakira neza ukadufata neza ukaduha keya zose dushaka byarambangamiraga kuko bankoragaho n'abishaka nta n'ibyo nabaga nateguye nkabona baza bamfataho uko biboneye bagashaka kongera agatobero kabo nkabiyama ariko nabiyama na bose ari kureba ubwo nawe ntacyo yabaga yitayeho akambwira ayo magambo yo kuvuga ngo nibo bazana amafaranga memba ngo njye mbitwaraho neza mbakore ibyo bumva bashaka inyikora muri ako kabari kuko nahamaze amezi atatu ntabwo nari nabonye ahandi ho gukora rimwe na rimwe byambagaho gusa byambaye inshuro nyinshi nuko nari nabuze ahandi ngiyo nza kuhabona nari kuba nagiyeyo kuko zirenga eshanu haba hari izindi nzego se z'umutekano cyangwa se z'ubuyobozi wabibwiye ntabwo nigeze njyayo kuko natekerezaga ko ninjyayo kuko bari bunyirukane nkabura ahandi nkora kandi amafaranga nabonaga nayo nabaga nakoreye aho ngaho avuga ati nimbivuga n'ubundi aranyirukana nta handi nabona akazi ngize amahirwe mbona akandi kazi ubwo nibwo nahise mvayo na ka kabiri nako nasanze bimeze uko nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ati sinzongera gukora mu kabari ndangije ndicara ubwo nyuma nibwo naje kubona ubushomeri bubaye bwinshi nshaka ahandi icyo kora nkabonyeho ntabwo birambaho ni iki wumva cyakorwa kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore cyangwa se abakobwa bakora mu tubari ribashe gucika icyo mbona cyakorwa ngo ndumva mwashyiraho urwego rwaturenganura
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ngira ngo mwiyumviye ubuhamya bw'uyu mukobwa hari icyo mwavuga cyangwa mwarenzaho ku byo mwiyumviye Eh, ndahera eh, ibumoso bwanjye Ah, baratubwira rugwiro ese eh, nicyo warenzaho nicyo warenzaho cyangwa wavuga ku byo wumvishije kuri ubu buhamya wumvishije kuri uyu mukobwa wakoraga mu mu kabari Eh, uno mukobwa ibyo avuza birasa nk'ibishimanya ibyo nabanje kuvuga n'uyu mutangabuhamya atubwiye ko yahu- ya- yagakoze uko yabuze kandi akora ariko nyuma yaje kubona akandi kazi birashoboka ava akora ako kazi uravuga iki we ko ndeba uncira akajisho Eh, uratubwira neza mu by'ukuri eh, mugenzi wawe wumvishe uko abyumva cyangwa icyo ashimangira ku byo yumvishe mu buhamya wowe n'icyo warenzaho ya murakoze cyane njye nabyumvishe neza ariko ntago mbyemeranyaho n'umutangabuhamya kubera yuko bisa nkaho hari uburyo umuntu ajya gukora akazi ariko agakora poroje runaka ariko atarayize neza Ay- ashobora nko kujya mu kabari bakamukuraho nka gutyo ariko we ntirengagize akirengagiza ikintu ashaka so agiye afite arashaka amafaranga ngo ntago amafaranga ari buyafate ngo barankorakora ngo ntago abishaka yirengagije intego ariko iyo ugiye mu kintu ufite intego avuga ati nshaka amafaranga ugenda ukurikira intumbero yawe iyo udafite intumbero ibintu byose urabyangiza ntabwo nemera ati bamukora ku kibuno tuba muri sosiyete zitandukanye ahantu henshi hatandukanye ah, ahantu hari amaserivisi mu mabanki ahantu henshi hahurira abantu benshi izo mbogamizi zishobora kubaho ntabwo ari mu kabari honyine ahubwo njye icyo nabivugaho mu kabari umuntu agomba kuhakora kubera yuko mu kabari umuntu utifuza gusabiriza bamuhemba amafaranga agatunga umuryango we akabaho neza akarera n'abana be ntabwo ntekereza yuko dushobora kureka akazi ko mu kabari kandi gatanga amafaranga ngo ni uko harimo abantu batuderanje ahubwo twebwe tugomba kwiga umuco wo kubakontorora tukamenya uburyo ibyo tubyitwaramo arakoze bagenzi bacu ngira ngo mukomeje kumva ah, uko babyumva cyangwa se ibitekerezo bari kugenda batanga kuri iyi ngingo dufite uyu munsi y'imyumvire igaragara cyangwa ivuga ku bakobwa bakora mu tubari
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari muri studio nk'uko mwagiye mubyumva turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo prince ndetse na donata bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari ese iyi myumvire y'uko umuntu ukora mu kabari ari indaya ivuga ku bahungu n'abakobwa cyangwa ni ku bakobwa gusa Eh, ni bose ariko ku kigereranyo akenshi ni abakobwa ukurikije nyine no muri sosiyete kuko akenshi utubari tu- eh, utubari usanga abagabo benshi aribo batwitabira akenshi abagabo tuvuge ngo baba bari mu mu mirimo yo mu rugo bari kwita ku bana rero urumva bahura n'ingaruka ni abakobwa bakora mu tubari kuko akenshi utubari tuba turimo abagabo urakoze cyane reka aka kanya nakire mugenzi wanjye christelle uwikeza adusomera ubutumwa bumaze kutugeraho ese mutekereza iki ku kazi ko gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa se abadamu christelle umeze neza ubundi Ah, meze neza cyane wowe Ah, yego umeze neza cyane nanjye ngaho tugezeho ubutumwa umaze kwakira Ah, urakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje reka ubutumwa bwa none tubuhere kuri hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke aho yagize ati gukora mu kabari ni akazi nk'akandi kose ati ahubwo uburyo sosiyete bafata biterwa nabo uburyo baba bitwayemo kuko umukobwa cyangwa umudamu ufite intego gukora mu kabari byamuteza imbere nawe shyaka steven uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kabeza yagize ati usanga abadamu n'abakobwa aribo bakora muri serivisi zitandukanye zo mu tubari kuko bifatwa ko aribo bakurura abakiriya gusa bibagiraho ingaruka mbi ndetse n'inziza mu byiza ni uko bakorera amafaranga bakabasha kwiteza imbere naho ingaruka mbi ni uko usanga hari bamwe bahigira ingeso mbi bakishora mu buraya abandi bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina dukomereze kuri niyo kwizerwa jean uherereye i kanombe aho yagize ati gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu biteye impungenge cyane kuko usanga abagana utubari ari igitsina gabo hari abagabo rero bamara gushyiramo agacupa imyitwarire yabo igahinduka ugasanga batangiye ubuhehesi no gutereta ba bakobwa cyangwa abadamu bitwaje kubaha amafaranga dusengimana matusera we yagize ati abadamu n'abakobwa bakora mu tubari ntibagirirwa icyizere kuko abenshi sosiyete ifata ko baryamana n'abakiriya kuko aba ari beza naho nyandwi emmanuel uherereye mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo yagize ati umukobwa cyangwa umudamu ukora mu kabari bimusaba kwisanisha n'abakiriya ngo akazi kagende neza ugasanga sosiyete ibafasha uko batari bakabita indaya nabo kandi ugasanga birababangamiye dukomereze kuri ganza Clibert Sabin uherereye mu karere ka Huye aho yagize ati kuba umukobwa cyangwa umudamu yakora mu kabari nta kibazo rwose atahubwo imyitwarire agaragaza mu kazi cyangwa nyuma y'akazi ibyo usanga sosiyete ishingiraho bityo abantu bakagiraho imyumvire itandukanye gasito uherereye mu karere ka kirehe we yagize ati gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu ntibikwiye gufatwa nk'ibidasanzwe ni akazi nk'akandi kose naho fred uherereye mu karere ka muhanga we yagize ati akazi n'imyitwarire ni ibintu bibiri bitandukanye ati urugero usanga ukora mu kabari utanywa n'inzoga bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubyohereze turakomeza kubyakira tuzabiheraho ubutaha mugenzi wanjye yakomeza murakoze cyane christela ku bitekerezo bitandukanye umaze kutugezaho ahubwo se eh, reka nkwibarize nawe christela wowe ubifata ute cyangwa ubyumva ute ku bakobwa bakora mu tubari icya mbere cyo nemera ko akazi kose ari akazi itandukaniro ni ibyo tuhakora naho kuvuga ngo imyitwarire kuba bavuga ati bakora uburaya ibyo ntekereza ko bitandukanye cyane n'akazi
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango ejo teko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari muri studio nk'uko mwagiye mubyumva turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo prince ndetse na donata bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari ubu rero munyemerere mpe umwanya mugenzi wacu david hitimana ku buhamya yahawe na kayezu esperance utuye mu karere ka ruhango maze amubwira byinshi ku bijyanye no gukora mu kabari dore ko amaze imyaka igera ku munani abana n'umugabo we karinganire inosa kandi akora mu kabari ubu bikaba bibatunze reka tubumve turagaruka mu kanya gukora mu kabari na hashize nk'imyaka umunani nkora mu kabari natangiye nkirangiza high school ubu ngubu hashize hari nk'igihe kingana nk'imyaka umunani akayeze esperance ni umudamu w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko uwatuye mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo akaba amaze imyaka igera ku munani ari umukozi wo mu kabari uyu mumama ufite abana babiri b'abahungu arakomeza atubwira muri make y'ubuhamya bw'urugendo rwe mu gukora mu kabari ndetse n'icyo bimaze kumugezaho natangiye nkorera i kigali nyine ndakomeza ubu ndi gukorera mu ruhango icyo byangejejeho ubungubu mbasha kwitunga nkatunga urugo icyo nkeneye nyine ndakibona nkabasha no kuba najya mu matsinda sinsabe umugabo nanjye nkatanga nyine nkoze ku, ku mafaranga nyine nakoreye mu kabari umugabo wanjye ni umushoferi nubwo biba bitoroshye kuba umukozi w'igitsina kora ukora mu kabari esperance wabashije kubyitwaramo gitwari bikanamwigisha amasomo menshi arimo nko kwihangana hari imbogamizi yagiye ahuriramo nazo nk'abagabo wenda ba- baba bazi ko ngo abantu bakora mu kabari ngo ari indaya kuza bagukoraho ibintu nk'ibyo ngibyo abo ngabo ntabwo babura nyine mu kabari kubera baba bazi ngo abantu bakora mu kabari ngo ni indaya baba baza bakubwira ibyo bishakiye bazi ngo umuntu ukora mu kabari bazagutereta muryamane uko babishaka Eh, ni izo mbogamizi ubundi umuntu agenda ahura nazo nyamara nubwo esperance gukora mu kabari bimaze kumugeza kuri byinshi birimo no kuba abasha kuzamura urugo rwe abinyujije mu kwizigamira mu matsinda ibi ni bimwe mu bimutera ishema kuko nubwo umugabo we ari umushoferi bimufasha gufatikanya na we maze bakazamura urugo rwabo karinga na inosa twavuganye ku murongo wa telefone maze atubwira uko afata umugore we esperance barakomeza kandi banatanga inama ku bagifitiye imyumvire itari myiza Ah, njewe mba mbona kuba umudamu wanje akora mu kabari Eh, mba mbona nta kibazo bintwaye kubera ko nk'ubu nkanje ndi umushoferi nkunda no kugenda nkanatinda nkaba nanamara n'icyumweru ntataha ariko mu by'ukuri umu- umudamu wanje kuba akora mu kabari nta kintu bintwaye kuko tumaranye imyaka igera mu munani Mm.
kandi nta kesi n'imwe yigeze iba mu gihe twabanaga nta kibazo na kimwe nta nubwo njya mukekera ibindi bintu kubera ko umudamu wanjye aritonda cyane mu by'ukuri gukora mu kabari ubwo nterwa ishema no kuba afite akazi ibyo gukora mu kabari nta kibazo bintwaye habe na gitoya Mm, ni izihe nama wagira noneho eh, abumva ko abadamu cyangwa se abakobwa bakora mu kabari ari indaya iyi nama nabagira bafe gutekereza ibyo bintu kubera ko gukora mu kabari no kuba waba indaya ni ibintu bibiri bitandukanye birashoboka ko ushobora no gusanga n'umuntu akora mu kabari atanamo inzoga ahubwo yaragiye mu kabari kubw'akazi akaba yita ku kazi ke gusa rero inama nabagira bashishikariza abantu ahubwo gushaka akazi ku buryo ubonye n'akazi ko gukora wenda no mu kabari wanakarangira n'umuntu gukora mu kabari nta hantu biba n'uburaya kubera ko mu kabari ni akazi rusange kandi ni akazi gasanzwe urabizi no mu ishuri biga hoteli manajimenti bishobora kurangiza ukabura akazi ko muri hoteli ariko ukaba wabona akazi ko muri bare urumva gakurangiyemo no mu ntacyo bitwaye Ba- iyo myumvire iyo myumvire ni ishike mu akabari ntabwo gakoramo indaya gusa akabari gakoramo abantu b'ingeri zose icyo nababwira ni uko akabari ni akazi nk'akandi nk'uko wacuruza butike nk'uko wacuruza ibindi byose icyo nababwira rero ntibagafata abantu uko batari umuntu nyine uko ufata umucuruzi ucuruza muri butike bari ko ufata umuntu ukora mu kabari kuko byose ni ubucuruzi
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
kuba hari bamwe mu bantu bagifite imyumvire y'uko abakobwa bakora mu kabari ari indaya abandi bakabafata nk'ibirumbu ibi ni bimwe mu bitera bamwe na bamwe kumva batakora ako kazi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika njye na david hitimana intumwa y'ikiganiro ejo mu ruhango ho mu majyepfo y'u rwanda arakora urakoze cyane mugenzi wacu david hitimana kuri ubu buhamya bw'uyu muryango yadukusanyirije ngarutse muri studio gatoya ndagira ngo mu by'ukuri ah, donat wo- wumvishe uriya mugore ah, wumvishe ibintu bahuriramo ubona atari imbogamizi cyangwa se bifite izindi ngaruka nyinshi cyane kuba bagezemo urakoze cyane ku giti cyanjye ukuntu n- ubuhamya ndabukunze bw'umuryango baba mu ruhango kubera yuko atubwiye ibintu byinshi bitandukanye yagize imbogamizi agira byinshi yiga kwihangana akomeza ku gushyigikira intego yiwe atunga urugo rwe ni ibintu byiza rero ku kijyanye no gukora akazi ko mu kabari abantu benshi bajya ku ruhande rubi ngo abagabo barabafata ariko bakirengagiza yuko baba bafite n'urundi ruhande rwo kwihangana kugeza ku ntsinzi icyo navuga rero ku bantu badatuma bajya gukora akazi kubera amagambo y'abantu nta kintu na kimwe kitagira imbogamizi no mu kabari ah, ushobora gukora ugashyigikira intego zawe amafaranga ukayabona ukiteza imbere hanyuma wahaga ko abagabo bakuderanja ugahindura akazi ariko ufite ikindi kintu cyo gukora icyo navuga rero ku bantu umuntu wese ah, agomba yumva abikunda yabishobora akazi ko mu kabari yagakora ntekereza yuko abantu bavuga ko abakobwa bo mu kabari n'abahungu babikora of course ntekereza yuko na- ni ibintu bibiri bitandukanye bosi niba akubwira ati shyira wakira abantu ntabwo wabikorera aho ngaho ibyo by'uburaya ibyo ngibyo bikora nyuma y'akazi ni ibintu bibiri bitandukanye kimwe n'uko n'abandi basanzwe babikora rero ah, ukora akazi ugasava uga- ukakira abantu hanyuma ibyo by'uburaya ubikora wasutse wavuye mu Ndumva kazi ndumva rugwiro hari icyo ushaka kukubwira Eh.
rugwiro sinzi ikintu wamubwira sinzi ikintu wamusubiza kuri ibi bintu amaze kuvuga Eh, icyo njye namubwira ibyo byose ari kubivuga wenda ahantu asa nk'aho wenda twapfa kwemenyaho ni hamwe ku bijyanye na sosiyete ukuntu igufata wenda ibyo byava ariko ngiyo myitwarire wowe ushobora kuba wabasha nyine kubyirinda ikibazo b'abantu bari mu kabari b'abagabo barimo banyweye bagusindiraho abo ntabwo ba- babasha kubirinda kuko urumva na na bosi wawe arimo arakubwira bafate neza bagira iki ngiki rero ihohoterwa n'iri uhura naryo kandi sobona ukuntu uryirinda iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka ngewe rero nsoze mvuga ngo gukora mu kabari mu by'ukuri uri umukobwa ntabwo ari ikibazo ahubwo bitewe n'intego ufite mu by'ukuri wabikora mu buryo bwiza budateje ikibazo muri rusange Ah, murakoze cyane reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roger mizero crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma ngewe wakibagezagaho nitwa doris mugisha mwakoze kubana natwe uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka shalom
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
Made beats on the beats.
sinari nzi ko waba tonto udafite akantu ndabimenya aruko nanjye mbaye tonto sinari nzi ko aba papa biherera bagasuka amarira yo kwarika kuki mutambwiye ko kwi papa uki mama ari ukwirwanaho
inshuti muduteze muteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru reka mbashimire rero mwe mwese mwari muduteze amatwi kandi n'abararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika dieudonne cyubahiro niwe wamfashije kwegeranya iki kiganiro kuri mikoro mwumvaga jeffrey mutagoma twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika ah. radiyo yanjye ni radiyo yawe karaga urushinge ku